my people. Power to the people. Give power to my people. Power to the people. I say give power to my people. Power to the people. So now, listen to the voice of the people. So do us the favor, build us a free world, free from oppression. love one another, build us a free world without corruption. Yes, we should love one another, build us a free world free from discrimination. We should love one another, build us a good world with good resolutions. We should love one another, build us a free world. population. Yes, we should love one another. Build us a free world without commotion. We should love one another. Will you build us a free world without confusion? As the sun will ever rise, so the light shall ever shine. Power to the people. Power to the people ever blow. So the sea will ever flow. Power to the people. Power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people. Power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. Power to the people. Power to the people. As the wind shall ever blow. There is life. Yes, there must be hope. Power to the people. Power to the people. Give power to the people. Power to the people. I say, I say, give power to the people. Power to the people. are the people for the people. they are the people by the people. They are the people with the people. Power to the people. Democratically, they are the people in the people. Power to the people. Economically, they are the people for the people. Power to the people. salute and welcome on this beautiful morning to Inform Me Radio, the number one online radio station. And uh, on our country sister voice, una dey hear Olayemi. Um, but I no dey alone, my brother dey go sharply, sharply greet una, and of course, give our studio reading wey be the difference between political power and traditional power. Over to you, young man. Okay. <laughs> Yeah, my people all over the world, wherever you dey, where you dey listen to us, my name na Adeomo Akao, and I dey salute una well well. I really salute everybody when take time dey always dey stuck with us for programs like this. Uh, I know say anywhere where you dey, especially to those of us when dey this country, Nigeria, the continent, Africa, and by extension the whole world, you get role to play to take make am a better place. Mm-hmm. And so that small thing na the much when you need to play say you no compromise to make sure say the wrong no dey done but rather you just dey push to make sure say the right thing dey possible uh, god go always give you the muscle to take carry the thing reach where he want make you do and reach for another to continue from because none of us go dey here till the till um, the day when he wan call us you get expiry date for every human being so do the much wey you go fit do now as e be your time today. Yes, that one go carry us run enter the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Uh, on the angle of, um, say, with a look at traditional stew today, the now small beg we won't beg traditional fathers. <laughs> say, the day when you mount that seat respect When you get like we they always tell their men if a soldier man or a police officer wear uniform they say when you slap a soldier man you they slap nigeria mm. most especially na nigeria but if you slap an american soldier you are slapping america not because of say I mean name be america the uniform represent the country And therefore, the authority when they inside that cloth may be the respect when people they give. That is why if you cut a police officer button now, they go say now one year imprisonment because you have decided to disengage the country. Now, we won't ask indigenous royal fathers today which role they play with your stool when the people choose to give a lot of honor and respect to? Which role are you playing to unite or create disunity? Which role you they play to make people trust your seat or never to bestow trust? Which role you they use your office, your house they play, your authority when the ancestors give you? First of all, would they use this language over and over now on this platform say, easy like the right head that wears the crown. But on easy like the wrong head that wears the crown. So take a decision today. If na me, I won't beg. Take it for instance, I, I even wrongly wear the crown. I for try to do the, the right so that even the ancestors will forgive me and adopt me as a son. But if I choose to go do the wrongs with the same wrong office when I go acquire or I go enter, then it's even a course I'm taking along. And therefore, one beg every indigenous prayer father, both this, those in the south, in the west, in the east, and in the north, and those of us who went in the middle belt. Say, every royal father, make a try to look for how to unite in home, unite in house, and make sure there is peace and create a trust before, so that people can trust you to always live with you with an open mind. Than for you to look for a way where you go take the do things when you go create this unity in your society because you wan please somebody somewhere and at the end the result no dey ever dey peaceful your reign go dey more peaceful take it for instance say you reign for forty years twenty-five years just ten years for instance even ten no be say na just but you reign for ten you live in your office as a traditional royal father for ten years and the ten years was peaceful the people trust you the departure when you dey as you dey comot they go dey see am as a vacuum say you have created a very heavy vacuum we needed somebody we can trust like him again but rather say you dey comot people say god thank you say this man don finally die abeg make he die leave us na him make us dey ask this question every day say wetin you want make people talk of your name after you don comot so this morning my people think of it as royal fathers look for a way to always make your environment dey more peaceful create a trust between you and the people wey you dey lead as your subject so that at the end all of us go get every opportunity to tell God, thank you, say, I day around when this man be king. Once again, my name is Adiom Wakawan, and salute my asthmatic join us for this program. In case you want uh, um, do contribution for our PECA review today, the number is 090 55 488 311. Again, 090 55 488 311. Una, well done. Oh. All right, still on um, Inform Me Radio this morning. and. Uh, investigative table. yeah. well, so they do A paper check check for the day. All right. Eh, I, I don't know. Make I make I read something where I see. When I see I might laugh. You know, Oga when you talk just now, you dey talk about say uh, from house na we go start to repair matter. Funny enough, Now, wetin my mind just to reflect on all this while and it take my mind go the good book when uh, when uh, they give the disciples assignment say make yeah. dem go into the world say make they preach the good news wetin e talk the good book talk say say make they start from jerusalem where be where they dey then make they come go the neighboring cities or neighboring villages before e, e come say make they go the whole eh, of the world to spread the good news na so e be for each and every one of us wetin be the thing wey you dey do to repair um, the community where you dey first your home sef some of the news wey we get today na na say uh, gender violence news e dey there maybe domestic eh, violence and all that wetin where where that one from come wey e be say our homes now na so so violence na im e dey inside all the things wey dey happen within our homes e dey reflect for the society if we go back we don so borrow borrow borrow borrow everything we go just copy and paste we dey forget our own values if we remember our values and hold on to them people wey dey give us their own now we dey see the errors wey dey inside but we still choose to carry their values instead of us to hold our own values in high esteem or even higher esteem compared to dey borrow borrow wey we dey borrow e dey reflect for di society as e dey reflect for our homes e dey reflect for di society e dey reflect eh, that our immediate society and na so e dey the thing dey escalate we dey see ripple effect to the extent even our leaders now sef we dey see the kind atrocities things wey you no ever think of say somebody in a particular position go fit do the person go do am with impunity as if to say like uh, somebody talk that time go to hell as if you no you no be anything i don i i no care wetin happen to you or or or things like that you understand. yes e dey give us um, concern but where we dey now we fit make a turnaround we fit still see um, the change the positive change around us yes it is very possible the first thing na our mindset which kind which kind mindset we get Now, mindset to fix our environment or our mindset to take to usurp authority because you get am because you feel say nobody fit talk to you mm-hmm. oga adeomo the kind news wey i eh, i dey hear today between yesterday and today mm, my mind go back to endsars. ah uh, yes my mind go back to endsars because na this nonchalant attitude of say i can do whatever i like and nobody go fit do me anything na im bring about answers. if anything happen now oga adeomo no politician i no dey i no dey threa ten i just dey tell una wetin go fit happen no politician will be safe even in your community not especially in your community. No politician will be safe. The security agencies, they don talk am before. Me, I dey remember things well well o. Oh. I dey like to, I I I dey pay at ten tion when people dey uh, talk and then when people write things, I dey pay at ten tion well well. E dey stick for my head. They don first talk say the kind things wey dem dey hear na security agency oga adeomo you remember na some months back. yes uh, yes eh, say the kind things wey dem dey hear underground mm-hmm. very soon anybody wey be security agent if dey choose not to do the right thing say dem dey play to the gallery of people wey dey for position they themselves go be partakers of wetin dey come to the politicians Yeah, uh, uh, make I just quickly add something join what you talk, man. You see, uh, it, it, it good make we make we take note of uh, this matter. Uh, for the interference. The uh, the the the IG. <laughs> the IGP, Inspector General of Police, recently, even though we analyzed that his statement, say he tell police say no let politicians use you because they go take you as a user dump project mm-hmm. when they mm-hmm. don't make you commit crime they go dump you he know wetin endsars really be and why the society go after those police officers when they consider as hostile men with uniform even as we they talk so the number of nigeria soldiers when their hands don't be soiled already don't increase in number and it don reach that point where the society dey look at the point of eh after all die na just one whether you die on top of tree you die on top of trailer you die beneath the you die on top of woman or you die inside river na death still be the thing so we wan better make sure say i die for something so uh, i person die for nothing na eh, be the death when dey pain person na mm. people dey for street and the beg when we dey beg the indigenous police officers and army officers, they should remember the statement of that trainer when trained the Ghanaian police. Say mm. the hmm. day you uniform, you they return back to the same society you were what's calling a bloody civilian society. You they return back there as another bloody civilian. In your own case, a civil war because you already had blood in your hand and you are coming to join the bloody civilians. So you are a bloody, bloody civilian, if there is any English like that. <laughs> so, <laughs> so it's e good make we be conscious of uh, oppressing people with authority and power. If somebody do something wrong, you know, I make me talk. They recently say it good make we take decision to remove the veil when they put for that that woman hand on top of court. What would they say yes. as the court uh, is? Uh, I said make they remove am because okay. court not dey see court court no blind again. Adeomo you won't talk that one again. Okay. Hmm. <laughs> So from the angle of the police to the judges to lawyers and then to the army security agencies and nda so make e gather in the government parastatus e good make we find to know say look the wrong you are doing today is giving birth to fruit and the fruit no be the one when wey go dey palatable when it is reached out back to you make e no be like say i dey speak too much big english this morning this na the time make we just make sure say we do the right that is just wetin i dey beg for because the result no go sweet. no matter who you be do the right. yes Uh-huh. as a husband do the right wife do the right pikin do the right uh, each and every one of us do the right okay and dey listen to us on inform radio this morning and uh, this na paper check check program investigative table abeg make i just e get something wey i see somewhere very funny i no know whether you go fit una or fit tie am sha na one young man e dey say i just returned from nigerian institute of architects agm in calabar I am glad to tell you that no chairs were broken, no phone stolen, and no wallet lost. I belong to a noble profession. Who you dey talk to? you dey try let government know now you dey try let government know now say. Oh, which government na the one wey nba do na na na oldest. na him na him so him dey brag himself now say him belong to a noble <laughs> profession. the people dey tell me i'm not bad for eventually talking about. okay <laughs> abeg sharp sharp make make we enter our first paper of the day make we see how many headlines we go fit um, take this uh, morning okay. Eh, right. be like na your paper we go use more today o. okay no <laughs> wahala. Uh, network dey disturb me for that time. okay uh, the premium times this morning say alleged defamatory tweets aisha buhari to testify against university student. Uh, you see make we no lie the matter eh, as i read am around three a.m this morning say she say she wan testify against the university students and na president wife and na president wife o hmm. now become e want to testify president wife first lady wan become e wan do witness witness for her own case by law that lady is the person when be the uh, eh, na be the plaintiff if you look at the matter na she call DSS and police to go arrest this woman, this boy, a final year student that is going to be having an exam on the fifth. th He's going to start his final exam on the fifth of this very month. Uh, uh, happy, new month to everybody when they listen. Yeah. So, in the next five days, this boy will be writing exam. And now they don't send them to say, make it go serve, uh, make it go remand. Now, he won't go be witness for her own case when she be the plaintiff for an abuse of power. Because you cannot be a judge and at the same time uh, you dey arrest somebody against somebody then you still be the judge in your own case. Mm-hmm. You mm tell the young man call you say you dey na because of people poor people money na make you come fat. Suddenly you don because of election now you don come Nigeria sit down all this while can you be living your life in Dubai now you don finally come sit down for Nigeria and you are actually fatter than when you were actually rearing cow in Daura today you sit down dey tell people say you want to become a witness in your own case how is that possible how can you be dual human being in one human in one name. and and, our uh, women are quiet. then funny uh, enough uh, mm-hmm. go on. Funny, funny enough the same women that are going up and down with her are even praising her to have done that thing another governor former governor of ekiti state yes, his wife yes. go write now write another petition against another, another social media user because one don start am let us be fighting it must you get a position in this country to always oppress the poor is the question. Eh, oga adeomo you know uh, coming back to uh, wetin i talk say we borrow eh we yeah. forget our yeah. values you know say people now dey dey create laws even as i sit down here i i come dey remember say Eh, the teachers from childhood the things wey good and the things wey not good wetin dey right and wetin not dey right you get but now the uh, lazy people unreasonable people wey wan chop free money now they go say box make i use pizza as an example say you go buy something now you open the box They go write put say open before you eat <laughs> common sense suppose let me know say i go open am before i eat before i eat people now dey do all sorts of things they they they, um, they arrest people or they petition people with unnecessary things wey no suppose even make sense at all say why you go Uh, arrest somebody because of this thing na ah, common sense now okay so when we dey talk about say make we dey settle things amongst ourselves wetin e mean oga adeomo you go dey mop floor you go dey mop floor eh if you no put caution sign say wet floor somebody fit purposely go fall for there just to sue you yes you get na na na the goodness all the things wey we borrow from that side borrow from a lazy society na im be all those ones okay somebody talk something about you na true if not be true throw away your face except shey we dey talk say a um, a clear conscience a, a, a clear conscience fears no accusation accusation time yes. dey always prove so you no fit dey patient say make time prove say you not talk pipo money except if you dey except if you dey talk say eh, you dey want the whole world to true true know say you chop the money of the poor people. na im come make you fat the way wey you fat so i be woman um, make make i add join you dey talk ma mm. eh, very sorry ma say i break you for road ah, you see one funny thing when i dey look for the whole of this issue i remember some time ago one very nice man he talk for my presence say when you wan become leader or hmm. you are a leader precisely you you don turn where they dey go through with the tea na there is a traditional language for it for my place so the man when he be leader if you don be leader for a particular uh, area you don turn the kind person when e go be like say dem dey throway dirty for your body so if you no want at all say make dem throway dirty for your body no just complain let's every every public servant anybody wey choose to say i wan come out to be known you expect it you expect, expect to be expect to say you are not commit to serve o oh. precisely you are not commit to serve if i remember when jonathan wife before she left office word chai. chai oga eh, de omo na only you know ko. the woman fit dey office when dem dey tell am for every comedy every comedy show say only you waka come all those kind languages how person go dey clean uh, uh, windscreen when you put for face say him dey him dey clean eye mm. over chibok matter. Mm, mm. that woman never use dss to look for comedians one day. Mm let alone somebody talk say you don fat pass as you be before. i ah, know now she she she fall she fall my hand as a woman and as a mother she fall my hand big time. yes okay. i i think to me she dey uh, back on a project of uh, i wan i wan pay people before my time i wan pay people back before my time go expire because he knows that uh, in less than uh, in less than a hundred days election will come and in the next few months they go waka comot for office whether you like it or not Femi Adesina use the language say Buhari is eager to leave office that he never knew this is what it is to run the country Nigeria meanwhile for four, four years, years he run around finish dey run around. for the so, another four years and you never know. Yeah, and he never run more than twenty nineteen say he no wan fit take second term so what am I trying to say. If the guy don he don finish him assignment. Uh, he don finish him assignment and he decide to give am to the next person to continue from where he stop na him make am so i wan beg the indigenous people of nigeria if you know say you want to take the office i mean the leadership position in any place Expect. And you collect the good, the bad, and the ugly when they around them. Mm. Don't go close. Because if you say everybody should only saying, ah, you are looking good, ah, you are fine, ah, you are this, you will never be a good leader. Funny if enough, eh, sorry, Ogadeomo, funny enough, all this while wey she no dey talk, nobody make any comment. So now wey she wan make dem see her, make dem hear her voice, na the comment wey she make na bring about this this this thing so wey you dey talk say uh, make dem uh, for make dem forgive abi whatever their regime na regime na even use o. Oh. you see am um, as because he knows that actually it was a democratically uh, I mean, it's a democracy militarized run government. Mm. na im dey run na im make am call am regime and not tenor. not tenor okay, thank you okay sharp sharp still on <laughs> still on the premium times say pupils to to be taught in mother tongues as uh, eh, fec approved national language policy. Oh. yes. ọ̀gá dé ọmọ. Eh, Nigeria Nigeria won won give birth to new educational system. Um. Uh, uh, when I dey try read the details of this matter when uh, they give approval because the, the Adamu Adamu the minister for uh, education mm. actually say im don dey pursue the matter since before they give an approval for fec when they uh, presided over by president muhammadu buhari e say the mother tongue will be the most popular language used in the immediate environment where the school dey so mm. sometimes mother tongue could either be a yoruba or a fulani language or a hausa or an ethnic word uh, language or if na delta it mean say now but he now use the language again. So he now come up to use the language. So he mixture with English language. Mm. So that's what they use that. You see, sometimes eh, when you need to run the race, when you supposed start with the the right leg, you take left start am. With time, you will return back to using the left leg to start the. I mean, the right leg to start the race. Nigeria actually needed to really do better if we had our own way to prepare our education so no be just copy our paste. our indigenous ways. yes so no be copy and paste we set dey run since funny enough i dey with uh, teacher somebody wan even teach me when i dey small. Mm. So, yes i now i dey with i dey meeting with am since morning. Mm. and even as i dey talk to you so i still learn a lot of things from am till this this moment before i come hook up we come uh, hook up a this month. a teacher will always be a teacher i dey remember my mama. <laughs> so you know why i dey talk am um, every part of wetin he dey explain to me was like an indigenous way to make me understand better how to do things and make sure you make you make your purpose in life dey achieved in a traditional way or in our indigenous way rather. Mm we na the kind of education wey we suppose run from the beginning be that na im make us till tomorrow i dey talk am one day i say many of us dey travel out of this country we go school when we come back we are still not inventors. Mm. the reason not because of say we no know book maybe because of say the teachers wey we get for nigeria no know wetin dem dey do but because we choose to master the language of another person the best way to transfer the knowledge into the head of a child who actually believe more practical than theory we dey look dem say dem no know anything. precisely you dey read my mind go on. That, that is why we came up with this language of who no know book na dey go learn mechanic who no pass exam dey go join police before mm. before na who get f9 for for uh, school start i mean how dem dey call am yes na dey go join police so don say you forget those people wey no first know anything for school so they come bring up the issue issue of three three six abi whatever. Mm, so six, if you be runner six three three four. You have, okay. So if you dey run am when you do DSS three, you go come learn technical work, I mean uh, hand work from them, mm-hmm. become a carpenter and whatever. Even at that, the government was it not straightforward with people. It failed. There is a uh, make money. who suppose proceed from there na the person wey e no book well well na him suppose go reach ssd so that he can continue his education The later technical issues technical schools came even at that government we dey say am now say dem dey keep the technical schools. and and, and, uh, and they wan create new ones they want to create new technical the old ones wey dey dem don kill dem dem don revive dem dem wan create new ones. they even pull out subjects from some of the technical schools wey dey get from some local government because they have hatred for social local government mm. and they using them to service a particular zone in a particular state so make we no dey lie to each other even as we dey talk again now okay for instance one one state when they do digital teaching right now and we want to go back to the issue of mother tongue. Mother tongue. I don't the man wey give me notepad regulated me as a robot on how to teach my children Now him dey send me the subject and the questions when they ask for class He not give me the minute on how i get my personal skill when i learn from teacher training to take help deliver a particular thing into a child's brain. Mm. Now only the one when you send for my notepad. And as soon as that minute don't pass, I am not able to do anything extra. I must move to the next subject when pop up for my notepad. How do I use my mother tongue to do that within those short periods? Okay. Oh. Then who becomes the translator? Because even he, he see the difficulty. He, he said this morning, say, as we speak, we need to look for teachers who will be able to do the job by using native language in translating everything that we have written down in English in the past years. They know it's a difficult work. And Nigeria is not ready to invest into education. So who puts the bills? <laughs> Another wasteful project, I be this one, Abi? <laughs> Okay. yes all right e say e dey in the pipeline since in the pipeline how dem don take practicalize to know say the thing go work oga adeoma i wan use myself as an example and not be person wey dey catch language maybe that's why i like pidgin english even english sef dey hard me <laughs> i get to the <laughs> eh, eh? Eh, so i no be person wey dey catch language okay. even some yes we know say uh, chi uh, children say their formative years na that uh, between that uh, prime uh, that uh, age range of one to six years say dem yes. sabi grab well well well but are we still aware say e get some wey no go grab the language so if dem no fit understand dem come talk say those children are dullard abi yes. people wey wan teach these things dem don prepare dem okay to talk say na wetin uh, eh, okay say there is a curriculum for it i know my mama na na english and linguistic uh, teacher na she be na she read and na she take teach all the while i don see her books i i don see uh, when they go They talk about languages she write something about her own her own uh, um, uh, dialect self you understand by the time i dey read am i say this woman no book o oh. she was able to write it as difficult as her language <laughs> is okay. to write you you understand so and that was in teacher training she she do that training for a long time so they don even bring out a curriculum now to say okay the uh, teachers now for this particular place make the make they get um, curriculum wey dem take dey teach so that dem fit achieve this what this eh, um this their assignment wey dem dey go into now wey dem dey bring come out now okay o oh, well god go help all of us and uh, amen o oh. we we go continue to dey watch dem look dem yes e good make all of us love our our languages our mother tongue make we dey use am It dey very good but yes. there's always a question mark when government dey push things like this I, I, I, I am the money wey dem wan take do am me, come. Ma, to me I am saying that a particular area a particular zone is being targeted more because <laughs> nomadic education wetin really be. oga adeomo no dey read my mind again make we waka pass. <laughs> Fuel scarcity worsens across Nigeria as NNPC marketers offer different reasons. Uh -huh. Dem dey talk say the roads no good so because of that they no dey fit uh, uh, transport different different reasons na im dem dey carry come out but e get one thing wey I dey reflect on. You notice say every year towards the end of the year fuel scarcity dey dey. Yes. Every year for yes. as long as i don be adult i have noticed yes. it na true okay so which one be the the excuse wey dem wan give us again na. you be what i'm saying na i'm sorry uh, this morning. just dey speak uh, grammar the, i tell you say i no i no sabi grammar. Yeah, the small thing wey dey my hand this morning i come go say make i go buy fuel dey come sell am for me for two hundred and sixty naira. per litre uh, i can't just buy wetin i fit buy mm. because this time around na na bucket wey you carry go water you dey take fresh water now. Mm. you no you no fit put your pipe inside make you dey run no, water no, go from the source. no dey do go house at all. Okay. now wetin i want make i just quickly let us understand be say this government tactically puncture nigeria how dey take puncture nigeria i don discover say every local government and every few kilometers you go now they determine the fuel price now not the and it's a deliberate way so that you no go talk say na we cause am but i don't forget i no forget very clearly say in 2014 january when uh, goodluck increased fuel to 104 naira per liter. this very group of people They protested for Abuja, protested for Lagos. They moved round, led by the party chairman then, and the very seeking president. But since the man come, protest for Fuep, Kike, and all of those ones now down to political matter. Mm. They say it's led by opposition. Mm. And tactically, they now let the people at the mercy of private marketers, marketers, or what they call it dependent marketers you can imagine if you know say you wan leave nigeria at the mercy of independent marketers why you first talk that time say jonathan was the the fuel subsidy there was a was scam and yet we were buying fuel for eighty-seven naira per litre today fuel is being sold for places in some local government for two sixty just not too long ago they even talk say they just dey reduce am from three hundred naira per litre three fifty and the report when they come from Lagos as I talk to you, so people are buying fuel because the thing is is biting. People don't they buy fuel for three hundred and fifty naira per liter. How much is minimum wage in Nigeria? How much be the salary when people take the waka before? You know, so no, we, you know, so we first talk and say where did they carry fuel to? Say now five hundred naira per liter. Yes, are we seeing we, it? You said it, yeah, because of this Dangote refinery. Mm. But we mentioned now because of this Dangote refinery, all by state governors. So now because of them that they carry the fuel, they gradually they go five hundred naira per liter because they know. You see, when when the presidency they blame governors that they are the cause of the problem. we all know say that governors forum yes even baked ideas na dey dey bake from there but in all of it wetin dem dey do na just to make sure the indigenous people will continue to pay in hardship while they will continue to eat in surplus but until one day you know the truth be say uh, monkey dey always visit cocoa but sometimes the cocoa water dey make am to dey doze off o the owner of the farm go come meet am for there <laughs> na there we dey go because see the money wey don rot ten for different places because you took money away from the society you go keep am and people dey near your immediate house dey dey suffer you no gree let dem get access today you are still making people go through hardship just to make sure say dem no get food take waka and even the few traders wey fit dey get the guts to go market when dem come the cost of transport is high and dem must calculate am for the final consumer. Mm. see make we no dey talk say no concern us indigenous nigerians if we repeat this mistake again it is us directly god go punish not even the leaders because na we dey use our hand choose them. God no go punish you. And elect uh-huh. elect those that will remember you and not those that will take from you. That is my final advice on this matter. Okay. The is really biting high. una dey lis ten to us on informe radio this morning and this na paper check check program program we still dey premium times um, na wow e dey loaded uh, okay we we add limited time cbn explains why new naira notes are simple so if you get limited time why you rush into it why you no wait next year give enough time for the design wey you talk why you no wait i i first talk am before say this na another project of uh, taking away yes now they dey they dey bring bring reason say na the limited time na im make the dollar uh, na the dollar the money look like that but i just bring come out say the color be like fifty naira twenty naira and ten naira as if they don uh, eh, uh, eh, tactically make i use your language tactically devalue the naira by the coloration say the value of one thousand naira na e go be fifty naira the value of eh, five uh, hundred uh, naira go be twenty naira and the value of two um, hundred naira go be ten naira. ẹ <laughs> ma you see. CBN is only de- defending itself because of the reaction of Nigerians, and the reaction don't they begin to hit them. The reaction don't they hit them well, well, and people know say the negative reaction go tell on the in the, the passing government and the coming. So because my election year, they look at it from the angle of say we not use and wicked some people want. Secondly, the agenda na, na to get opportunity to take away mm. and um, to compensate some set of people mm-hmm. for since no space since where we take put you and we were not able to take that governorship position when we first get for you. So as all of these things don happen, now wetin Nigerians dey do, Nigerians are taking the thing from another direction when dem no think of before. Dem no reason am from this end when Nigerians are take am and the thing e go you see another government is coming to change the same currency coloration <laughs> yes go right and then say another government dey come if he you go reverse am or you go tell am say i need this money better how do you propose something of this nature after all your taxes and everything wey you don do your study and the reason for you to do it you were able to know say over fifty or sixty or seventy or eighty trillion dey in the hands of people for their houses I'm not in the banking circulation. Yet you come, you come to tell people say there was you have limited time. Wetin dey limited? Wetin make you on your own take decision you no fit colorize the money? Mm. When you come up with the language of redesigning, suddenly it is now from here to this point and from here to this point. Well, you see when people get ulterior motive they no dey remember the consequences by the time they finish wetin dem dey do na the the consequences wey dey there to their face na it go come let them know say e no be like this we dey plan am we see wetin we dey get for mind confession will come emefiele when you leave office you go confess more than the one you already doing now. <laughs> maybe the other one go come out come join this one wey e dey right now. that is the truth. uh, <laughs> uh, check whether we get any message before we continue. Eh, the only message the message wey first come say the program of yesterday the first commend us join am say it was too explosive, and so dem no wan contribute so that make dem get opportunity get more information <laughs> and start say the, it was too explosive, so we took our time to stay back and oh, listen, listen to information that will help lift us from where we are to the next level okay. so dem leave the comment and even this one they just okay uh, message wey dey come from River say i dey thank una well well o oh. e be like say sometimes the way una be for this station god dey interpret other people mind give una make una fit speak im mind so that is the message wey come from different eh, states. Uh, eh, thing dem say make we dey do make we dey interpret make we dey eh, educate and then make we dey entertain all right <laughs> still on the premium times Twenty twenty three. atiku pledges to provide enough funds to revive education sector enough dey eh. in quotes enough funds to revive education sector we know say eh. na money bag im be now so. Eh, apart from apart from money bag don't forget. wait may i add this one join am asu holds protest over unpaid salary. yes um, you see atiku is partially an educationist even though e no dey be the teacher in the class why I say it's an education is because he get university. He get university and he, he get primary school join am um, and proper uh, secondary school. Yeah, another funny secret wey dey there be say if he tell you say he go provide enough money na to expand the school him directly not the nigerian and he dey try buy demand of asu he want to turn asu crisis to mm. to favour himself so that he will sway asu away from lis ten ing to tinubu's. Uh, internal negotiation with them mm. so that you know, politics you wan use am play if we can't go there when these same people they come they navigated asu asu yi there today they slap asu to their face directly they even dey their eye now so make asu on their own if they say they are actually actually intellectuals and people when you cannot casualize it definitely means say they need to take a decision to say no we are a dependent set of human beings with independent brain to be able to think and do wetin we know say we fit do best to make things work for us asu can actually turn things around for themselves if they choose to do the right thing government dey go, you know no be the same asu people go meet go buy professorship when they call the council now for imo state no be them so if they do the right thing people will always fear them no be until people dey fear road safety before you see say person dey hurry dey tie belt roseki no carry gun come road o. Oh. Hmm. na the approach and the way they dey do their things before if you road to catch person for wrongdoing mm. you go so pay five hundred naira. <laughs> the the money they charge you was not the money. Mm. the punishment involved you travel from here to sokoto you go and pay five hundred naira into nigeria account and then you will now be returning before you come and present the certificate the, the <laughs> teller but since when did they do corona dem we take before <laughs> anyway dem soft pedal because dem know say the roads no good again say the insecurity na insecurity matter na cause that one <laughs> <laughs> oh well. Mm. Uh, yeah, I, am I'm, I'm true, man. So I really mean that they need to do the right thing, and you will find out that even the government will be afraid of us. Okay, um, sharp, sharp, still on uh, Informing Radio, and the program now investigative table, a paper check check program. I won't enter the daily trust now. I go just uh, sharply, sharply, just run through Them then we go see how we go fit uh, chook mouth put inside uh, make i make make i just quickly give one other information asu don dey plan asu dey hold secret meetings to plan to say no pay no work since government is saying no work no pay they are saying they they want to start the game of no the, pay no pay no work, no work. Okay. yes so you're going to be paid before service now very soon in education abi after all uh, this thing na we get uh, light you go pay before you use am. Uh, uh, prepaid abi. Uh, yeah, then uh, for dstv you go pay yep. before, before you use am so even, yes. even if you no see light take use am sef phone call sef phone call sef you go pay before you use am ah ah wow okay. na only has to be <laughs> na only has to be used before you pay. <laughs> all right the reps summon uh, okay reps summons uh, nsia and eleven firms over housing project funds they don start again they dey look for everybody now dey use eye look for money. sometimes i no dey like even hear these people name again because okay. they are always new new. pass you know, make i pass make i pass this one go interest you wait wait make i. how many of them. oga de omo edo edo bans. BECE e primary school leaving exams in private schools. The Edo State government has announced that private schools will no longer be allowed to host the junior secondary schools basic education certificate examination and primary school leaving certificate examination. Uh, yes ma you remember say we don first talk this one time when the governor come up with edo best he, one of the things when people no quick know be say he told the people that but because he no publicize am people call him say edo best is the best mm -hmm. but how best is it now na na now that they know he he dey call them uh, um, he get name when he call them recently say private school owners are something to the state now the he, he say if a child is in a private school and he no go back to public school go register and start public school from primary five that means he will not have a primary six certificate that can move the child to the next level in education and so right now the next primary six certificate exam is only meant for pupils when they from primary five so to say you dey primarily that you must do two years for government school government school for compulsory mm. except you come comot for here you know say the private you you know say actually the private schools na im get uh, population pass the pass the uh, public schools so na that na that money wey dey pass through the private school so na im dey i no be say really get the interest of the people. no e does not even right now three thousand naira registration they are all taking three thousand naira for registration for the primary six exam now even at that you go tell them say na free o na not nothing o but mm. it's hmm. collecting three thousand naira now for registration Mm. so everybody when you no go send the pikin now go public school and you dey go and you say you wan make you get that primary six certificate the child needed to have registered with he no suppose register enter, enter the five primary five ogade omo this one na still data collection. na just data collection data and collection. the the you know, is you know, you know, yes and you know say um, foreign bodies They they put money into education so maybe the the the names or the number wey dey for their data e no reach so e needs to beef it up and then i agree i agree kind you wan use am take attract unicef and work back before you tell go over you know say the man na mr collector and is an investment banker and e work mm. bank mm. work bank so that is the only way to make it on education to make sure say he attract money and in commissioner too for education um, uh, Juwan is doing a good perfect job for collecting everything that is collectible. <laughs> yes. all right still on uh, the daily trust only thirty-three rapists convicted for over eleven thousand cases federal government the minister of women affairs uh, pauline talen yesterday na im tok dis one say only thirty-three culprits na im dey convicted meanwhile eh, professor andrew zamani director of institute of governance and development studies im dey tok say make women affairs ministry urge to step up fight against gender based violence so violence tie the two together. yeah uh, you see ma make we no dey even though because dem know say dem no fit dey active gender gender based violence even women dey violate men dey dey dey dey beat men because i don see where woman for just carry her husband comot for for outside dey carry her enter room dey beat her well well lock door <laughs> leave am then men too dey beat women and you dey see issue of uh, men killing husbands and all of those, I mean, killing wives, and then wives stabbing husbands to death as a result of anger management. But make we look really carefully. What Wetin be the issue wey really dey cause this matter? I say, you know, the Ministry of Women and Sef need to first address something before you start to arrest people and be prosecuting them o. Oh. How can you create insanity in the society you expect the people to be well again? Mm. Number one, for the first time, if a government is overstretching the people sometimes many of us no know how to manage stress we dey do transfer of aggression let's be very sincere and this thing is creating problems in homes for instance now people when their their income no really dey take care of things again because of the way the society be e dey create problem between the husband and the wife as if say na them cause the problem it's not really them. you remember one story when i tell you <laughs> when two guys um, uh, two young men meet for atm machine. Mm. Yeah. Some begin they hold each other tight. They, they draw each other yes, tie. Yes, I got yes, a critical question. And that question I separate the point. I say, how can banks be creating problem for you and here you are fighting yourself for it? <laughs> The mm. guy, the one of them went on his bill, say, what did you just say? I say, yes, now. You, when you went to deposit money, somebody hold your tie. He say, no. He said, I deposited two million, I left. I say, you, when you go deposit this same money, somebody hold your tie to deposit and say, no. Why, why are they now creating a regulation for you on how to collect your money back now? You are now holding each other tie here. Hey, eh, I came before him and said, do you not know that that is how they want to condition you so that you can always fight each other? <laughs> the guy, this one remove hand from tie. this one remove hand from tie, <laughs> and, and, then the two of them take out of something and then they left each other. You, just, just let God thank you. Just let God thank you. <laughs> <laughs> I, I am looking at it that we should have a different approach, not just sending people to prison. Um, to me, oh, it's not just the issue of arresting and sending people to prison. What did be the issue? Where really they take when they make people get involved to this level? but oga adeomo sometimes the process i mean i dey aware of so many cases eh wey be say the process i come dey wonder say with all the evidences eh man he, he, man pack load comot for house leave woman for house you get evidences police report how the man take beat the woman go there rush her go hospital and all that and yet yeah. the man is working freely tormenting the woman carry children comot children wey dey under age wey suppose dey with the with the woman carry children comot you you you get so eh, eh, a lot of things dey inside this matter wey be say eh, whether na na pray na we go pray say make baba god come help us solve the problems abeg make i rush dis one together. na di first step be that there is a case like that now that last night i even advise the woman to save her life instead of dying before the time. Precisely. Just yesterday here. Okay. Yes. you No need to that because right now the man is trekking up and down. well, maybe we go talk off the matter okay, off camera off, off camera, off Off, microphone, mm-hmm. not the camera. Camera not there our studio. Okay, okay off yeah. microphone Governors <laughs> abandoning. listen, oh, governors abandoning rural areas, building needless flyovers, airports. Federal government. Now they talk that one. Okay, another one troops recover two female corpses rescue three victims in kaduna kerosene hit one thousand naira per litre as food prices soar oya join them together waka comot. yes uh, for kaduna matter you see the troops recovering and whatever uh, make i add this woman death join am um, uh, when when they assassinate for the same kaduna Uh, you see, a lot of issues don't take place for that. And I want to say, uh, sorry, but I have to come like this. Abacha West, To tomorrow, mm. if, you can take Abacha look, you have to take his West as well. See, if you say when any crisis linger beyond 24 hours, thank you. So when any crisis linger beyond 24 hours, you say government hand day inside. And I think when people were calling, say the governor of that state needs to be questioned. I am beginning to ask myself. Oh, we done. okay make una no vex all right sharp sharp make you waka comot. yes uh, so wetin i wan just quickly tell us be say e good make we understand say if you know say man no dey you quickly need to do something to make that state have peace otherwise it mean say you dey use these guys as revenue collectors for not not taxable materials. okay na na wetin i dey look am be that and if you really know say you no really get hand put for all dis thing each time when person talk that area must dey kidnapped to find out whether the person wen talk dey inside mm. if uh, an attack must take place in that zone to make sure say somebody must die because he talk about you we cannot continue like this in the country these these people we are killing they are human beings like you you came through the same format they enter this world and so you cannot suddenly become a god now where there is an almighty god so I, I want to beg the indigenous people of Nigeria. Now, this one are the talks. Make we they look people in sheep clothing. Make we they look beyond the cover. Make we they look beyond. They say don't judge a book by the cover, but we need to judge the book by the writing. Uh, yeah. So we should be we should be judging politicians with their uh, with their life before and after. So mm -hmm. make we wake and up. their words, words. Where uh, uh, yes. utterances. Me, I know they take utterances. Uh, at facebook no i no dey do am at all i go wan know the the meaning because out of the abundance of the heart the mouth speaketh the mouth speaketh yes we don pass time okay my eh. people i wan really grateful as una take take time lis ten to us this morning anywhere where you dey make sure say you dey try see the things wey dem no want make you see always watch beyond the what they want you to know uh, once again my name na adeomo arakawa and i dey salute una as una take lis ten to us today una bye bye all right this na informing radio and the program now investigative table our paper check check program at the time we will get for today be this one but mona no worry on saturday it e go dey very very full and we go fit touch more papers um, than this one till next time we we'll go come again my name now olayemi i salute you.